e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso ga se letsatsi le monatele um eh, fa re bua ka dimmaraka re bua ka oli ke tlhwatlhwa ya oli e ile kwa tlase eh ebile ke bona mo dikganyeng ga jaana go biwa fa go na le letshogo la gore eh, se se ka re lebisa thata ebile ka bonako bo bo seng kana ka sepe kwa recessioneng a ke nnete eo ke simolola beke ka mokgwa o sa se mawenang le seng maobane eh, dimaraka di re thata moraga gore tlhotlhwa eh, ya oli e sa tlhotlhiwang e leng crude oil e etsatse ka thirty percent ngwaga o fetileng e mona o gopola ke ne ke bua thata ka ntwa ya theko kana trade wo gareng ga china le america mm. gompieno re bua ka ntwa ya tlhwatlhwa ya oli gareng ga saudi arabia le russia ka la botlhano um russia le saudi arabia le dinaga tse di dirang lekoko la opec e leng dinaga tse di ntshang oli dikopane go buisana gore ba fokotse production ya oli ka tsela eo ba tiisa tlhwatlhwa ya oli russia mme e ganne ke ka moo saudi arabia e simolotseng ntwa ka go fokotsa tlhwatlhwa e, e rekisang oli ka yone saudi arabia e tlile go rekisetsa dinaga tsa asia europe le us ka tlhwatlhwa e ko tlase go leka go ngoka dinaga tse go dira kgwebo le yone sentle sentle e monagangkgolo e e dirileng dimaraka gore di be tlase thata maobane ke gore phokotso ya tlhwatlhwa ya oli e tlisa kotsi ya gore dikgwebo tse di rekisang oli ka feletsa di le bankrupt rotlhe re a itse gore fa kgwebo e simolola e rekisa dithoto ka tlhwatlhwa e tlase kgwebo e simolola e gatelelwa e di feleletsa e palelwa ke dituelo um tsa teng go le gongwe nngwe ya tsone ke sa sole re bone um e gateletse thata maobane mojesi e latlhegetse ke forty percent maobane gone jaanong um ke nako tse di thata mo dimarakeng le di-economy tsa dinaga re bone beke e fetileng america e fokotsa interest rate mme sa seng fela seo um dinaga di tlhoka ditsela tsa go itshireletsa um tsa go itshireletsa gareng ga kotsi ya coronavirus le mo gae beke e fetileng re bone gdp e fokotsega ka one point four percent ka kotara ya bone mokgola ga ke dikgang tse di monate le e seng a re nagana gore borramatsetso ba tlile go fokotsa interest rate gape mo mongwaga ga re bone dilo di nna botoka e mo le go bua nnete coronavirus e tlile go nna le seabe mo kgolong ya diikonomi lefatshe ka bophara beke re netse nomoro ya manufacturing production le mining production tsa kgwedi ya ferefong di tswa ka half past eleven ka labone di isiwa ke state sa mme mosong o o reka dollar ka fifteen rand ninety cents o reka ponto ka twenty rand seventy eight cents o reka euro ka eighteen rand thirteen cents mme oli e tsa tlhotlhiwang o e reka ka thirty five dollars seventy five cents